radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'umwe na mirongo ine n'umwe ikisoro mu majyepfo ya uganda muratwumvira kuri voice of muhabura kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni tim harris ishimwe mbasuhuza kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo reka tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho umuryango w'abisilamu mu rwanda waraye utoye mufti mushya ugiye kuyobora uyu muryango mu gihe cy'imyaka itanu azakemura gute ibibazo asanze twebwe twiteguye gutega amatwi ibyo umuntu ashobora kunenga bitagenda neza hanyuma nagira ngo mbabwire mpamagarira abayisilamu n'abayisilamukazi bo mu rwanda ndetse n'abayisilamu b'abanyarwanda baba hanze y'uko twiteguye kwakira ibitekerezo byabo ku bitagenda neza uyu ni mufti mushya w'u rwanda musa sindayigaya muramwumva muri aya makuru mu buhinde umubare w'abantu bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'inkongi y'umuriro wageze kuri makumyabiri na barindwi naho muri afurika y'epfo abakandida b'amashyaka ahatanira kuyobora igihugu barangije ibikorwa byo kwiyamamaza mu mpera z'iki cyumweru turangije igice cy'amajyaruguru ya leta ya texas iherereye mu majyepfo y'amerika cyaraye cyibasiwe bikomeye n'imiyaga yahitanye abantu babiri yangiza n'ibindi byinshi aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino hano muri amerika mu gitondo cy'ejo ku cyumweru muri leta ya texas hano muri amerika umuyaga ukabije wibasiye igice cy'amajyaruguru y'iyi leta maze uhitana abantu babiri ndetse wangiza ibikorwa remezo birimo ibiraro imihanda amazu abantu batuyemo n'akorerwamo ubucuruzi uyu muyaga watangiye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ugeza mu gitondo cyo kuri iki cyumweru twarangije byibuze abantu batangajwe ko bapfuye ni babiri bari batuye mu gice cy'amajyaruguru y'iyi leta ya texas ibindi byangiritse ku buryo bukomeye ni ibikorwa remezo amasitasiyo ya lisansi imodoka nyinshi ziganjemo ibikamyo bya rutura byagwiriwe n'ibiraro n'ibiti abatabazi bari mu bikorwa bitaboroheye byo gutabara aho ibihumbi amagana y'abatuye mu gace kibasiwe n'uyu muyaga baraye badafite umuriro w'amashanyarazi ibindi bice byatangajwe ko uyu muyaga wakozemo ibara ni imijyi iri mu mareta ya oklahoma arkansas missouri na kansas polisi yo muri aka gace yatangaje ko kugeza ubu hagishakishwa niba nta bandi bantu baba bari mu kaga gafitanye isano n'uyu muyaga abakozi bo muri serivisi z'iteganyagihe bari batanze impuruza ko uyu muyaga uzabaho kugeza ubu ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe muri texas cyavuze ko ibintu bigenda bisubira mu buryo muri leta ya gajarati iherereye mu burengerazuba bw'ubuhindi abantu makumyabiri na barindwi biganjemo abana baraye bishwe n'inkongi y'umuriro yibasiye ahantu bakoreraga ibikorwa byo kwidagadura aya makuru yatangajwe n'ubuyobozi bwo muri iyi leta ya gajarati ashimangirwa na polisi yaho aho komiseri wayo witwa raju barivaga yemeje ko inkongi y'umuriro yadutse mu mpera z'iki cyumweru ahantu abantu bakorera imyidagaduro barivaga yavuze ko ibikorwa by'ubutabazi byahise bikorwa kandi umuriro ugenda ugabanuka uyu yavuze kandi ko hakozwe ibishoboka byose ngo hatabarwe abantu benshi muri bo makumyabiri bajyanywe kwa muganga umuyobozi mukuru w'iyi leta bepondra patel yavuze ko itsinda ry'abakora iperereza ku buryo bwihariye ryatangiye kureba icyaba cyateje iyi nkongi amashusho yagaragaye kuri televiziyo yerekana umwotsi mwinshi mu kirere ndetse agaragaza ko ahantu hahiye hangiritse bikomeye polisi yo muri aka gace yatangaje ko imaze guta muri yombi abantu babiri bakekwa kuba baragize uruhare muri iyi nkongi y'umuriro mu mpera z'iki cyumweru turangije ishyaka rya anc riri ku butegetsi muri afurika y'epfo ryakoresheje ibikorwa byo kwiyamamaza bya nyuma mu matora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi ishyaka rya anc rimaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi rirarwanira kuzongera gutsinda amatora no kurinda ko hari icyarikoma mu nkokora nyuma ya apartheid perezida cyril ramaphosa yabwiye abamushyigikiye mu bikorwa bya nyuma byo kwiyamamaza ko muri iyi manda itaha hazakorwa byinshi kandi bizakorwa neza nyamara ibi bishobora kutazamworohera bitewe n'uko abagaragara nk'abakunda ANC muri aya matora bagaragaje intege nke aho benshi bagiye bumvikana bavuga ko batarafata icyemezo neza ibi byashimangiwe n'uko umubare wari witezwe kuri stade yiyamamarizagaho kabone n'ubwo hari hatanzwe bisi zibatwara ariko atari wo mubare wagaragaye irindi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi EFF ishyaka riharanira ubwisanzure mu bijyanye n'ubukungu naryo ryahurije abarwanashyaka baryo hamwe babarirwa mu bihumbi aho biteguye amatora yo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi mu gihe yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza Julius Malema umuyobozi w'iri shyaka riharanira ubwisanzure mu by'ubukungu yabwiye abamushyigikiye ko intsinzi y'amatora ihera mu bikorwa byo kwiyamamaza uyu mugabo ugaragara nk'uwijeje intsinzi abakunzi be yababwiye ko Afurika y'Epfo yamunzwe na ruswa ubukungu butifashe neza ibura ry'akazi ubugizi bwa nabi yumvikanisha ko ibi byose byatewe na ANC imaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi agashinja iri shyaka ko ryatengushye abaturage muri iyi myaka yose rimaze ku butegetsi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com no ku mbuga nkoranyambaga zacu youtube x instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu reka noneho tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika aho tugiye guhera mu rwanda idini ya isilamu yo mu rwanda yaraye itoreye shehe sindayigaya musa kuba mufuti w'u rwanda uyu mwanya awusimbuyeho shehe salim hitimana wari umaze imyaka umunani ayoboye umuryango w'abayisilamu mu rwanda mu matora yabaye ejo ku cyumweru sindayigaya musa yagize amajwi mirongo ine n'ane haboneka icyenda y'imfabusa aya matora yagombaga kuba yarabaye muri bibiri na makumyabiri ariko aburizwamo kubera gahunda ya guma mu rugo yabayeho kugira ngo hirindwe covid cumi n'icyenda tumaze kuvugana na mufti mushya w'u rwanda sindayegaya musa ku murongo wa telefone ambwira uko yakiriye icyizere yagiriwe icya mbere twabyishimiye cyane birumvikana kuko ni icyizere abagutoye baba bakubonyemo hari abashehe benshi baba babishoboye kandi bujuje ibisabwa ariko kuba ari igihe bagiriye icyizere ndumva ni ikintu cyo kwishimira cyane nashimiye hari ibibazo bijya bikunda kurangwa mu buyobozi bw'idini ry'abisilamu mu rwanda icyo kibazo mwumva mugiye kugiha umwanya ungana uki mwumva mugiye kugikemura gute icyo navuga ni uko mu muryango w'abayisilamu mu rwanda nta byacitse bihari ntabwo nabyita ibibazo byacitse ahubwo nabyita kunyuranya mu bitekerezo uburyo abantu babona ibintu kandi ibyo ni ibisanzwe mu mibereho y'abantu icyo kubikoraho rero twebwe twiteguye gutega amatwi ibyo umuntu ashobora kunenga bitagenda neza hanyuma nagira ngo mbabwire mpamagarira abayisilamu n'abayisilamukazi bo mu rwanda ndetse n'abayisilamu b'abanyarwanda baba hanze y'uko twiteguye kwakira ibitekerezo byabo ku bitagenda neza cyangwa se ku bikeneye kunozwa cyangwa ibikeneye kongerwamo imbaraga kunyurana mu bitekerezo twebwe tuyibona nk'ubukungu tubibona nk'ubukire dufite kubera yuko ubyubakiraho ukazana igitekerezo cyanjye nanjye nkazana icyawe hanyuma tugakuramo ikintu kizwe neza aho kugira ngo bibe inzira y'umuntu umwe n'imitekerereze y'umuntu umwe mu bihugu byose cyangwa se byinshi amadini cyangwa amatorero hari ibikorwa akora byunganira leta bifitiye inyungu abaturage ubwo navuga nk'ibikorwa cyane cyane by'iterambere muri ino myaka itanu mugiye kuyobora umuryango w'abisilamu mu rwanda ni ibihe bikorwa by'iterambere muzafashamo leta bifitiye inyungu abaturage yego birumvikana rwanda muslim community nk'umuryango ushingiye ku myemerere n'ubundi tugira ubufatanye n'inzego bwite za leta mu byiciro bitandukanye no mu ngeri zitandukanye ndetse tunagira n'ubufatanye n'imiryango yindi ishingiye ku myemerere mu yandi madini tugira ihuriro tugira urugaga rw'amadini n'amatorero rugamije guharanira ubuzima kubungabunga ubuzima urwo rwitwa rich rwanda interfaith council on health hanyuma tugira nanone urugaga rw'abanyamadini ruhuzamo abayobozi b'amadini atandukanye usanga abayobozi ba rwanda muslim community mufti w'u rwanda n'abandi baba bari mu nama y'ubutegetsi z'izo nzego zihuza imiryango yindi ishingiye ku yindi myemerere bivuga ngo rwanda muslim community ni umufatanyabikorwa w'inzego za leta zitandukanye ndetse n'imiryango yindi ishingiye ku myemerere dufitanye imibanire n'ubufatanye mu bikorwa bindi bitandukanye duhuriraho ku nyungu z'abanyarwanda twese turebera urugero nko mu gihe cya covid ni urugero abanyamadini bagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha inzego za leta by'umwihariko minisiteri y'ubuzima binyuze mu kigo cya rbc noneho ugasanga bagize uruhare runini cyane mu guhamagarira mu gukangurira mu gushishikariza mu gukora ubukangurambaga ku birebana no kurwanya n'ingamba zo kurwanya kovidi cumi n'icyenda ry'uburezi mu bigo by'amashuri ibyo nabyo turateganya gushyiramo imbaraga ndetse no kongera amashuri cyane cyane amashuri y'incuke n'amashuri abanza hari igihe mu rwanda higeze kuvugwa ikibazo cy'ingendo nyobokamana cyangwa se ingendo nka ziriya mujyamo imaka izo ngendo ntabwo zavuzweho rumwe aho bamwe banengaga ko zidategurwa neza cyangwa se zikiharirwa wenda na bamwe iki kibazo muri ino myaka itanu n'ubundi niyo nza gukomeza gushingiraho niba kibonetse mukabona abantu banenga uko ingendo nyobokamana mugira zitegurwa mwiteguye kugikemura gute nakivugamo yuko mu buryo bubiri icya mbere ku birebana n'ibinengwa n'abantu burya ntiwabuza abantu kuvuga pe umwaka ushize icyabaye muri hija mu rugendo rwo kujya imaka ntabwo cyari giturutse kuri rwanda muslim community yari sisiteme ya viza viza zabonetse ibyiciro bibiri haboneka kimwe kiragenda ikindi nacyo kiraboneka n'ikindi gice kiragenda ku bantu bamenyereye iby'ingendo kuba abantu bagenda mu byiciro bibiri nta kiba cyacitse ariko abantu batamenyereye ingendo nk'umuntu ugiye bwa mbere baba bahari nabo yumva kuba wenda ari kumwe n'umuntu bari kujyana bakaba basiganye akabibonamo ikibazo ndetse akanabigushyiraho uri gutegura avuga ati wenda niwe wabiteye hanyuma rero uyu mwaka noneho ntandi n'amakuru meza abazagenda imaka uyu mwaka rwose bazagenda mu buryo budasanzwe dufite indege ya rwanda eya izabajyana ibavanye kigali jeda dayiregiti ndetse ikanabahagurukana madina mu kugaruka kwabo ibazana kigali nanone dayiregiti dufitanye amasezerano rwanda muslim community yagiranye na rwanda eya yo mu cyitwa reka nkombaze wenda ikibazo cya nyuma hari ikintu cyitwa ndowa ya muda ni imyumvire igaragara nk'ihabanye ya kisilamu ikwirakwizwa n'abavuga ko nabo ari abisilamu ashaka umugore yamurambirwa akamwirukana iki kibazo muragifite aho mu rwanda oya mu rwanda ntabwo icyo kibazo tugifite hari abayisilamu babarizwa mu bitwa abashiya bo bagira uburyo basobanura inyandiko abantu bagenderaho noneho bakasobanura mu buryo butandukanye rero abashiya bo bemera yuko iyo ndowa ya muda ndowa ya muda mbisobanuye wenda kugira ngo abantu bayumve ni amasezerano yo gushyingiranwa hagati y'umugabo n'umugore ariko aba azwi igihe azamara bakumvikana ngo bazamarana umunsi umwe bazamarana iminsi ibiri bazamarana iminsi itatu akamuha akamuhonga umutungo runaka hanyuma icyo gihe cyarangira bakaba batandukanye nta yindi nteguza ubwo rero ibyo ngibyo abayisilamu dufite mu rwanda ari nabo benshi ntabwo iyo myemerere twebwe ariko tuyemera nk'abayisilamu babarizwa mu gice cy'abasuni twebwe icyo ngicyo ntabwo tucyemera nta kibamo hari icyo ntababajije mwumva mwashaka kuvuga icyo navuga ni uko numva twasaba abayisilamu bose n'abayisilamukazi tugakomeza gukorera hamwe kugira ngo duharanire iterambere ry'umuryango mugari w'abayisilamu by'umwihariko ndetse n'igihugu cyacu muri rusange mufti mushya w'u rwanda musa sindayigaya ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika kandi hongera sana murakoze cyane kandi namwe turabashimiye abagize imiryango itegamiye kuri leta mu ntara ya kivu y'epfo iri mu burasirazuba bwa kongo baramagana icyo bita kwinjira ku bwinshi kw'abacuruzi b'abarundi mu mujyi wa uvira mu mpera z'icyumweru turangije habaye imyigaragambyo yo kugaragaza impungenge zabo kuri iki kibazo vedaste ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira abagize sosiyete sivile bafatikanyije n'abacuruzi bato bato bakoze imyigaragambyo bava ahitwa kavivira berekeza kuri meri ya uvira bafite ibyapa bivuga yuko badashaka abazunguzayi b'abarundi bakorera imirimo yabo muri Uvira Mafikiri Mashimango ni umuyobozi wa sosiyete sivire muri aka karere ari imbere y'abacuruzi ndetse n'imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira yagaragaje ko impamvu bakoze imyigaragambyo byatewe n'ubwinshi bw'abarundi bakomeje kwinjira muri kongo gukora imirimo y'ubucuruzi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ubu bwiyongere bw'aba barundi bwaturutse ku buryo amafaranga y'amarundi agenda ata agaciro ugereranyije n'amadolari akora muri kongo ndetse n'amakongomani bachuruzi wadogodogo bako na probleme ya kuzisha sasa eh, deuxième chose
abacuruzi bato bato bafite ikibazo cyo kugurisha icyo ni kimwe icya kabiri bifite ingaruka mbi z'umutekano ku mujyi wa uvira niyo mpamvu twakoze imyigaragambyo kugira ngo tubwire umukuru w'umujyi kuko nta tegeko ryemerera umunyamahanga gukora ubuzunguzayi nibafate abacuruzi b'abazunguzayi b'abarundi babashyire mu isoko rya kilomoni bazaza baza kurangurirwa n'abakongomani bamwe mu bacuruzi b'abakongomani n'abashimangira ko uku kwinjira ku bwinshi bw'abacuruzi b'abarundi muri uvira bituma batagurirwa kandi bishyura imisoro ya leta ndetse n'amazu y'ubucuruzi abazunguzayi b'abarundi baza buri munsi muri uyu mujyi gucuruza amazi amata imboga inkweto imyenda inyama ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa basaba ko babareka bagakora imirimo yabo nta nkomyi kuko abakongomani nabo bisanzura iyo bari mu gihugu cy'u Burundi faridu w'imana ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko twahuye nawe muri santere y'ubucuruzi ya murongwe agurisha amazi yari avanye mu mujyi wa bujumbura twebwe iwacu baraza bakarangura ibyo ashaka bakagenda n'amahoro ntabwo tubabuza ngo ntibazi iwacu kurangura none bo kubera iki bariko baratwirukana ngo twe ntituzi iwabo kuranguza kandi natwe iwacu bazi none murasaba ko wakorwa iki gutyo twese twumvikane nyine tuze turarondera twese bo barondere natwe turondere
ngo mwabatwaye amasoko yabo nta masoko twabatwaye none bo bose ko baza kurangura ko tutababwira ko natwe badutwara abakiriya twizigire belize ni umurundi kazi ukora imirimo y'ubuzunguzayi muri uvira twahuriye nawe kasenga yikoreye itomate yari avanye mu burundi yemeza ko nubwo sosiyete sivile idashaka ko bakorera imirimo yabo aha mu gisagara bagerageza kubahiriza amategeko agenga abacuruzi turagerageza kuriha meri aho tugeze ego bigenda gutya meri aho turashobora kuba tuhariha sensa ahubwo tubaza natwe ati meri tuyiriha kangahe aho turiha sensa ruguru tukariha igihumbi hari epfo tukariha igihumbi bica bidushanga ingene tubaza ati none ko tuzi turiha meri twoba dutwara isoko gute kandi turiha bavuga yuko mugurisha make cyane mwebwe ugereranyije n'abandi oya kweri tugurisha ibeyi nk'iy'abandi bagurisha mu isoko binataye ko bajya bo mu isoko nibo duha ku ibeyi nziza baturangura twashatse kumenya impamvu abo baturage b'abarundi baza ku bwinshi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri kongo batubwira ko muri iki gihugu ariho hari isoko ryiza ry'abaguzi turarangura hariya ku marundi dushika nyino tukaca tudandaza ku makongo tukaca tuvunjisha tukaca tubona ko turonka akarusho gusumba mu burundi umunsi ukorera angahe ugereranyije n'i burundi
biravana n'ibyo ntwaye hari igihe ndonka cumi cyangwa nkaronka bitanu bitewe n'ibyashara mba nazanye ingene bingana kugira ndonka ayo mafaranga umuyobozi w'umujyi wa uvira kiza muhato yavuze yuko bagiye gufungura isoko rya kiromoni aho aba barundi bazaza bayitiriza imizigo yabo yo gucuruza wamama wote wa Uvira mumehama abagore bose ba uvira mwimutse mu masoko yose muhitamo kuza kuremera mu muhanda hiyo ni moja ya iki ni kimwe mu bibazo bikuru dufite kubaliane twumvikane ko iyi soko ya kiromoni ile itangira Kiromoni inaanza usibye abacuruzi bato bato b'abarundi bambuka buri munsi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri uvira hari n'abandi bafite utubare za resitora ndetse n'abubatsi abamotari abanyonzi bakorera muri iki gisagara verase ngabo ijwi rya amerika uvira
noneho ni umwanya wa siporo reka duhere i burundi amakipe ya frambo di centre na lukinzo niyo azahura mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa gatandatu uyu mukino uzabera ku kibuga ingoma kiri igitega mu murwa mukuru wa politike iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana urwo rukino rwo gusubiriza hagati ya vitaro na flambo di centre mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ni urukino rwari rwitezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi rwabereye ku kibuga urunani kiri muri komine buganda intara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi abantu bari bakubise baruzura kugira birabira ubuhinga buri mu bakinyi b'iyo migwi ibiri ya mbere myiza mu burundi muri urwo rukino vitaro yari ifise umwenda w'ibitsindo bibiri yagerageje kubikuramwo biranka uwo mugwi uraronka na penaliti ariko mukinnyi kesi jordan mbona arayihusha ivyatumye mbere abakunzi ba vitaro basa n'abihebura urwo rukino rwagiye kurangira ari ubusa ku bundi flambo di centre iba ikatishije itike yo gukina urukino rwa nyuma w'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu kamwemwe ntangere rukundo jean dodieu yabwiye ijwi rya amerika ko kubona batakaza igikombe cy'ihiganwa bagitwawe na vitaro bakinye kuno w'imana biri mu byabahaye ingufu zidasanzwe Ah, gushika muri finale cyo tubikesha d'abord turagikesha ishaka determination n'ako kantu n'iryo shavu twari dufise ubwene twavuye ku gikombe cya championnat nibaza ko kuba twatakaje igikombe cya championnat twe ntivyatwishe mu mutwe ahubwo vyatubera motivation yo kuraba ingene dushobora kwitwara neza muri no coupe du président nk'impano dufashe twatweze finale on- on espère encore umumenyereza wa vitaro saho paris ati haburana babiri hagatsinda umwe aremeza ko abakinnyi biwe bitanze aho bageze ariko bikanka yakeje umugwi wa flambo awifuriza intsinzi mu rukino rwa nyuma bazohura na rukinzo yatsinze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma umugwi wa mesaje ngozi ku bitsindo bitatu kuri kimwe mu nkino uko ari zibiri yongera arakeza abatunganije iryo higanwa twakinye neza nibaza peske nonante minite twariko turadomina turaronka na penalti turayihusha umupira ni uko ko ubu umuntu aba abyiteze siko bigenda ariko nibaza yuko flambo noibwira ni felicitation na bonne chance ku rukino rwabo rukurikira nabonye byose bitunganijwe neza ntacyo nangaye nibaza ko byose bimeze neza nta kintu novuga ngo naragaye n'ukuri tunganijwe neza umumenyereza wa fambo di centre yizera ko imana izoba iri kumwe nabo mu rukino rwa nyuma ni mu gihe uwo mugwi ukinye inkino zibiri za nyuma z'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri iheze ariko igatsindwa icyo nizeye ni kimwe rero nizera ko ugiye kuraba mm, phase aller na phase retour sur muri championnat ugiye gukompara les deux parties nibaza ko muri phase retour mona mona beaucoup amélioré ivyo rero niyo rytme mfatira ko nizera ko niyo mare tuba dufise guperda ama finale peut-être imana izotugirira ubuntu tukagitwara kuko kijanye n'ubushobozi bwo mu kibuga hoho nta- nta bwanda dukizeho itariki cumi na zitanu rero za kuno kwezi niho hazomenyekana hagati ya flambo di centre na rukinzo umugwi uzokorera mu ngata egre noir yari yatwaye icyo gikombe umwaka uheze benshi mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu burundi babona ko flambo du centre izoba ikinira ku kibuga cyayo imbere y'abakunzi bayo kandi yashoje ihiganwa ry'uburundi iri mu kibanza cya kabiri inyuma ya vitaro ko ari wo mugwi ufise amahirwe menshi yo gutahukana icyo gikombe gitanga uburenganzira bwo guserukira uburundi mu nkino za afurika zihuza imigwi yatwaye igikombe iwabo desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika reka noneho tuve i burundi twerekeze i kigali mu rwanda ahakomeje kubera imikino y'akamarampaka y'irushanwa rya basketball africa league muri uyu mwaka wa 2024 reka tubaze jean claude munyandinda uri i kigali mu rwanda uko byifashe amakipe umunani yaserutse muri uru rugamba rwa kamarampaka mu irushanwa rya bal ni fisiraba yo muri maroke petro de rwanda yo muri angola cape town tigers yo muri afurika y'epfo national arahiri yo mu misiri arahiri bengazi yo muri libiya rivers hoopers yo muri nigeria as duane yo muri senegal na us monastiri yo muri tunisiya ku ikubitiro habaye imikino yo kugosora kugira ngo hagaragare urwego nyakuri rwa buri kipe muri iyo mikino yiswe seeding games yabaye kuwa gatanu no kuwa gatandatu mu cyumweru gishize amakipe yatsinzwe ntabwo yahise asezererwa ari nayo mpamvu hari bamwe mu bakunzi ba basketball bavuze ko iyo mikino ikwiye gushyirwa mu cyiciro cy'ibitabara gukuranamo nyirizina muri kimwe cya kane kirangiza byatangiye ejo ku cyumweru bikaza gukomeza uyu munsi kuwa mbere national arahiri yo mu misiri yahuye na arahiri bengazi yo muri libiya hanyuma fisirabo yo muri maroke ikina na cape town tigers yo muri afurika y'epfo kuri uyu wa mbere rivers hoopers yo muri nigeria irakina na us monastiri yo muri tunisiya guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba naho as duane yo muri senegal ikaza gucakirana na petro de rwanda yo muri angola mu mukino uza gutangira isaa mbiri z'ijoro ikipe yari ihagarariye u rwanda muri irushanwa rya bari uyu mwaka ni apr basketball club gusa iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda yasigaye muri sahara bigaragara nk'igisebo kuri bamwe mu basesenguzi ba basketball kuba imikino ya nyuma irimo kubera mu rwanda ariko rudahagarariwe uyu ni umunyamakuru w'imikino akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru rebero jean pierre habimana ni igisibo kuko niba barafashe igihe cyo gutegura ekipe ekipe ikitegura ikava ino ikajya kwitoreza mu bihugu by'abarabu igakora imikino itandukanye hirya no hino kuba rero batarabashije kugera muri icyo cyiciro cya nyuma cya bare nubwo bitwaza ngo bavunikishije abasore bagiye batandukanye ariko buriya nanone iyo wagiye kugura ugura umukinnyi unareba kandi urabizi ko baba bafite n'umuganga ugomba kubakurikirana akamenya ubuzima bwabo umunsi ku wundi ariko ni igisebo kuri ekipe y'u Rwanda ni igisebo ubwabyo ku Rwanda kuba nta ekipe rufitemo buriya bene ekipe donc abayobozi ba ekipe ya APR buriya bazabisobanura bazabibazwa ese amakosa yakozwe yakosorwa gute kugira ngo umwaka utaha atazasubira iyi ni inshuro ya kane inshuro ya mbere uribuka ko twahagarariwe na patriot haza no kugenda reg ariko isomo rero navuga rivuyemo ni ukwitegura a konsekansi yenda umwaka utaha konferansi ishobora kuzabera mu rwanda noneho imikino ya nyuma ikabera ahandi ariko icyo bagomba guharanira yaba ikipe ya patriyoti yaba ikipe ya aperi yaba ikipe ya reg ni ukwitegura batitegurira konferansi ahubwo bitegurira imikino ya nyuma aho yakagombye kubera hose inzu y'imikino ya beka arena i remera irimo kwakira imikino ya nyuma ya basketball africa league ku nshuro ya kane yikurikiranya ubwa mbere hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihe ikipe yatwaye igikombe cya mbere cya bal ni zamalek yo mu misiri yatsinze us monastiri yo muri tunisiya ku mukino wa nyuma ikipe ya patriot basketball club yari ihagarariye u rwanda yegukanye umwanya wa kane mu mwaka wakurikiyeho w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri igikombe cya bal cyatwawe na us monastiri yo muri tunisiya itsinze petro de rwanda yo muri angola ku mukino wa final ikipe ya national yararahiriye yo mu misiri niyo yegukanye igikombe cya bari cy'umwaka ushize nyuma yo gutsinda as duwane muri senegal ku mukino wa nyuma amanota mirongo inani kuri mirongo itandatu n'atanu jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hakurikiyeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
buri wa mbere wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu leta zunze ubumwe za amerika yizihiza abaturage bayo bemeye guhara ubuzima bwabo bitangira igihugu uyu mwaka ku itariki ya makumyabiri na zirindwi y'ukwezi kwa gatanu amabendera amato ya amerika arashingwa n'ababarirwa mu bihumbi ku birango by'imva n'inzibutso zo mu marimbi hirya no hino mu gihugu buri bendera kumva ni ikimenyetso cyo gushimangira ubutwari bw'intwari yatabarutse perezida wa amerika joe biden akomoza kuri uyu muhango yagize ati buri mwaka nk'igihugu dukora uyu muhango wo kwibuka kubera ko tutagomba na rimwe kwibagirwa ikiguzi cyatanzwe mu kurinda demokarasi yacu ntitugomba na rimwe kwibagirwa ubuzima aya mabendera izi ndabo n'amagambo yanditse kuri izi mva byerekana ubuzima bwa mama data umwana umuvandimwe uwo mwashakanye se inshuti umunyamerika mu gihugu hose abaturage barizihiza uyu munsi wo kwibuka bakora akarasisi karimo n'abasirikare ndetse n'abanyamuryango b'amashyirahamwe y'abavuye ku rugerero abanyapolitiki baravuga imbwirwaruhame zigaruka ku murava ubwitange n'ukwihara wese kandi abanyamerika aho bari hose barafata umunota wo kwibuka bacecetse mu isengesho cyangwa se mu kuzirikana gusa ku watabarutse perezida biden ati mu nyandiko zose z'amateka ingabo zacu zarwaniye demokarasi yacu kandi aho bibaye ngombwa ziranayipfira uyu munsi umurimo zakoze n'ubwitange bwazo ndetse n'ubw'imiryango yazo birirangira kugera kure cyane rwose y'amabuye atuje mubona hariya ibyo tubibonera mu ngufu z'umuryango wacu wo gutabarana wa otani wavuye mu bucuti ndahanguka twubatse buturutse mu bibatsi by'intambara ebyiri z'isi tubibonera kandi mu ngabo zacu zihagaze bwuma zirinze umwigimbakirwa wa koreya zibungabunga amahoro impande zose zifatanyije n'abanywanyi bacu tubibonera muri buri birindiro buri kigo buri bwato hirya no hino ku isi aho igisirikare cyacu gikorana ishema kandi gikora nk'igisirikare giharanira ineza mu isi umukuru wa amerika yongeyeho ati kuri uyu munsi twongeye gukorana ngo dutekereze twibuke ariko hejuru ya byose twongere kwiyemeza ko tugitsimbaraye ku hazaza intwari zacu zatabarutse ziharanira ko ibisekuru n'ibisekuru by'ingabo zatabarutse zitangira ahazaza hashinze imizi mu kwishyira ukizana demokarasi uburinganire ubworoherane amahirwe ndetse yego n'ubutabera iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti muduteze amatwi aha niho amakuru yacu ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi bacu badufashije gutegura no kubagezaho aya makuru nadia taha nawe washyize hamwe aya majwi ndagushimiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye tim harris ishimwe tubasezeyeho tubifuriza amahoro n'amahirwe ndetse mutangire icyumweru cyiza cy'amahoro